Tun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa jimaata galgal sa'aatii lamaa wadhakka akka sa'aatii saddeet meetira baandii kudhan sagalii damee lamaaf digdamii shan irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsuun kan irraa ammaantaan jalqabna. Galchumaaf ooliin sannagaa adoolessi lambarri humna lamaaf kudhanii saddeetii raadiyoon vii'oo sagantaa afaan oromootiin naayil sa'aatirraa fi meetira baandii irratti sanii dabaruu jircaqasuu jirtaanii ansooraa alakeeti galchumillee sannagaa.
Muummichi Ministeera Itoophiyaa Dooktar Abiy Ahmed naannoleen ol guddataa jiran keessatti eegumsaan nama haaraa yoo jiraate ilaaluun akka itti fufu gaafataniiru mataa oduu har'aati. An jaallannee gammadaati.
Adiyoos Meeksikoo jedhanii nagatti dhaamatan meesii Roonaaldoo Deenmaarkii fi biyya hedduutti dorgommii kubbaa miilaa keessa gale guyyaa dheengaddaa nama kum hedduutti baay'ir daaritti hiriir deeggarsa muummee ministeera Itoophiyaatiif walitti dhufee pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andaargaachoo warri jijjiiramin feene deemsi Itoophiyaa irratti daba hojjechuu danda'a jechuun dubbatee muummee ministeera Itoophiyaa waan wal dhabe Itoophiyaa irratti waan jedhetti jira tuttuun waan harsanii qopheessine oduu addunyaatti tasaana jalannee nutti.
Naannolee guddataa jiran keessa uummanni jiraatu naannoo isaanii dammaqiinsaan akka eeganiif muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waamicha dhiyeessaniiru. Rakkoolee hawaasni dhiyeessu furuu irratti hojjataa kan jiran muummichi ministeeraa kanneen rakkoo jiran hambisuudhaafis akkasumas jijjiirama jiru jeequudhaaf beekaa itti fuulleeffatan humnootiin hojjetan qormaata biraa ta'uun haasawaa dhageessaniin ni mul'ata. Dooktar Abiy har'a sabaa himaa biyya keessaaf akka gabaasanitti irra deebi'ee akka ibsanitti keessumaa bulchiinsa naannoo guddataa jiranitti fuulleeffatan kunis Affaar, Gaambeellaa, bulchiinsa naannoo Somaaleef bulchiinsa Benishaangul Gumuuz ta'uusaati.
በታዳጊ ክልሎች አዳዲስ ኃይሎች አዳዲስ ሰዎች ጸጉረ ልውጥ ሰዎች እየተንቀሳቀሱ የሚያደራጁት ኃይል ካለ ሲስተሙ ብቻ ሳይሆን ወጣቶች ቆቅ ሆነው ይጠብቁ yoo nama durii hin beekne yookaan ammoo nama quufu dhabdan naannolee guddachaa jiran keessatti argitan taate humna horachaa yookaan ammoo isaanii wayakkaa jiran yoo argitan taate bulchiinsi qofaa miti ijoolleen kan himaatu ijaaf gurra banataniitiin eeguu malan namni haaraan dhufuun rakkoo uumuutti dhufaa jira jiraachuu naannoo hedduu keessatti waan akkasii arguutti jirra uummanni ammoo yoo nama akkana kan arge maal hojjata eenyuu waliin jira jedheetiin naannoo isaa jabeessee eegachuu mala.
Walumaa galatti lammiiwwan Itoophiyaa kan jalqabnee jirru imala nagaa tokkummaaf jaalalaa jajjabeessuu qabna. Jajjabinni isaas abdii hedduu gama misoomaan jalqabame siin xumursiisa jedhan sana bira tarees gama teekinooloojii saatalaayitiin bakka biyyoonni biraa dhaqqaban ga'uuf bara dhufu oduu haaraa akka dhaga'amu abdii qabaa jedhan walitti dabalamee walgargaarree waltumsinee biyya. guddoo kana lafa ga'uu qabduu geenyaa jedhani kanas milkeessuuf itti gaafatamni hunda keenyaati jedhan gama kaaniin namoonni sabaa himaarra hojjetan hojii isaanii itti fufuu qabu jechuudhaan galfata kennan torban darbe tasgabii dhabiinsaa soosaa keessatti dhaqqabee lubbuu namaa galaafachuunsaa ni yaadatama. afrikaa keessatti wal waraansa yeroo dheeraa gaggeeffame keessaa tokko kan ta'e waa'een eertiraa fi itiyoophiyaa kan ilaaleen mariin karaa nagaa gaggeeffamuun oduu gaariidha jechuudhaan abbootiin kaatolikii roomaa poop firaansis faarsanii jiru dhaabbati oduu ashoosheeted pirees akka gabaaseetti poop firaansis kana kan dubbatan dilbata kaleessaa amantoota waltajjii piitsbargitti sirna kadhannaaf walitti qabame fuulduratti ture. walitti bu'iinsi gaggeeffamaa jiru hedduu keessa biyyoonni lamaan gidduutti yaadi haaraan jalqabame kun seena qabeessaa jechuudhaan poop firaansis dubbataniiru mootummoonni lameen waggaa digdama booda walii wajjin waa'ee nageenyaa dubbachuun biyyoota gaanfa afrikaa ta'an lameeniif akkasumas guutummaa ardiitti afrikaadhaaf qaanqee abdii saaqeeraa jedhaniiru. Hoogganoonni biyyoota Afrikaa soddomni guyyaa lamaaf Mooritaaniyaa keessatti walga'ii taa'anii jiru. Kunis malaammaltummaa dhabamsiisuuf rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhabamuu nageenyaa faccisuu irratti dubbachuuf ta'uun beekameera. Walga'iin kun dilbata kaleessaa yeroo banametti biyya keessummeessituu walga'ii kanaa taate Mooritaaniyaa pireezidaantii kataan Mohaammed Aziz waa'ee nageenya ardittii keessa kufuu mala jechuun akeekkachiisan. Kunis maalii keessatti humnootiin nagaa to'ata akka faransaay irratti haleellaan qiyyaafatee itti quba qabaniiru haleellaa leellistoonni gaggeessan kana haala waliigalaan irratti hojjetamuu qabaas jechuun hubachiisan hanqina diinagdeef hawaasummaa kan dargaggoonni akka leellistummaatti bobba'an godhu san dhabamsiisuu qabnaa jedhan walga'iin kun waa'ee deemsa nageenyaa sudaan kibbaa fi karoora araaraa eertiraa fi itiyoophiyaa gidduurratti ni mari'ataa jedhameera. maalii keessa kan jiran hojjetoonni to'annaa jala kan jiran loltoonni faransaay irratti haleellaan qiyyaafateen siviilonni afur ajjeefamuu ministiriin ittisaa akka biyyatti beeksisee jira kanneen biroo yoo xiqqaate digdama ta'an haleellaa kanaan madaa'anii jiran kunis loltoota faransaay saddeet kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera dubbi himaan waraana faransaayii akka jedhutti boombiin konkolaataa irraa dho'e kanaan humnootiin isaanii keessaa kan du'een jiru. konkolaataa boombii fe'etu laasa kattaa'aa waraana maalii itti rukutame jechuudhaan dubbi himaan sun dubbatanii jiran humnootiin faransaayii kanneen kuma afur ta'an biyya dur koloneeffannaa isaanii jala turte kutaa saahil keessa buufatanii jiru balaa kanaaf itti gaafatama akka fudhateen jiru kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. abukaatoo pireezidaant doonaald tiraamp ka turee fi qorannaa yakkaa jala ka jiru maayikil koon wiixata har'aa akka dubbatetti ilaalcha isaa ka duraa maatii fi biyya koof malee pireezidaantichaaf miti jedhe niiwoork keessatti abukaatoo kan ta'e koohin yeroo tokko akka tiraampiif waan fedhe bira dhaabbatu ibsee ture nama manneen bituuf gurguruutu gara hojii siyaasaatti seenee jedhameera. filannoo pireezidaantii bara 2016 keessa gaggeeffametti qooda qabaa jedhamee qoratamaa jira abukaatoon umrii 51 ka ta'e kohan abbootii alangaa yeroo lama qorannaaf duratti dhiyaatee kanas simatee jira amanamummaan koo jalqaba haadha warraa koof ittaansee ilma koof intala koof jedhe walumaa gala maatii fi biyya koo sadarkaa duraarra jiru jedhe hanga dhiyeenya kanaatti kohen tiraamp bakka bu'uudhaan qooda guddaa qaba ture. kan umriin isaanii jaatamii afur ta'ee fi kan siyaasa meeksikoo keessa harka qaban andres obrador mirga namoota biyyattii keessatti jalqaba jiraataa turaniif qabsaa'aa waan turaniif filannoo pireezidaantummaa biyyattii injifataniiru dilbata kaleessaa haasawaa dhageessaniin malaammaltummaa dhabamsiisuuf akkasumas mootummaan isaanii keessatti itti baduu kadhaqqabeef itti gaafatamummaan ni jiraataa jedhan badii kadhaqqabsiiseef itti gaafatamummaan jiraataa jedhan qiyyaafanni mootummaa isaanii kabiraan pireezidaantii ameerikaa doonaald tiraamp irratti waliin dubbachuu akka ta'e kunis tiraamp duula filannoo yeroo gaggeessanii turanitti daangaa biyyootii lameenii dallaa kan ijaaruu meeksikoodha jedhanii maallaqa baasaa jechaa turuu isaanii maqaadhaan lammiiwwan meeksikoo kanneen daangaa yuunaayitid isteets seeraan ala. yakka kan raawwatanii fi kanneen namoota gudeedan jechuun maqaa dha'uun ni yaadatama. Muddamni Ameerikaaf Meeksikoo gidduu guyyootii dhiyeenya kana keessa sammaataa jira. Kunis bulchiinsi Tiraamp kanneen seeraan ala Ameerikaa seenan haadhaaf ilmoo ega addaan baasanii booda. Yuunaayitid Isteetsi konkolaattota irratti taarifa yookaan dilaala kaa'uun dinagdee Ameerikaa miidhuu mala akkasumas michoota daldalaa biraa tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhatan godha jechuudhaan gamtaan Awurooppaa akeekkachiisa kenneera. Xalayaa ministeera daldalaa Ameerikaaf jimaata darbe ergeen konkolaattotaa fi qaamolee konkolaataa Awurooppaa irraa dilaala kaa'uun sababaan tokko hin jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yaada dhiyeessaniin konkolaattota Awurooppaa biyya ofii seensisuuf dilaala dhibba keessaa harka digdama baasu kunis yaaddoo nageenyaa waliin hidhata qaba jedhu yaaddoon nageenyaa kun maal akka ta'e garuu ifaan goone. Duulli tallaalii farra pooliyoo kennamu kan marsaa haaraa har'a Afgaanistaan keessatti jalqabee jira. Loote seentonni duula kana danquu sodaa jedhu jalatti ture. Duulli guyyaa shaniif turuu kun jedhu aangawoonni lammiiwwan biyyatti tallaalii kennan kuma shantamii lama ijoollee umriin isaanii waggaa shanii gadi miliyoona ja'a qabxii afur dhaqqabuuf jiru. Ministiriin fayyaa uummataa kan Afgaanistaan akka jedhutti baatii pooliyoon daran daddabraa jiruuf ijoolleen akka salphaatti vaayirasii pooliyoof saaxilaman kanatti tallaaliin kun kennamaa jira. Kutaalee tallaaliin kun itti kennamuuf jiru keessa Kunaarii fi Nagarhaar kanneen daangaa Paakistaanitti dhiyoo ta'anii fi loote seentotaa fi hidhattoota islaamik isteetiin sosso'aa jiranidha. Aangawoonni eegumsa fayyaa kan Afgaanistaan akka gabaasanitti namni sagal waggaa kana keessa dhukkuba pooliyoo yookaan laamshessaan qabamaniiru oduun keenya kanuma.
Tamsaasa irra jirtan tun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ispoortiitti taana. Qophii ispoortii har'aa keessatti wal dorgommii kubbaa miilaa addunyaa santimne. Adiyoos Meeksikoo akkana jedhanii lagatti dhaamatan afaan warraatiin nagaa jechuu kubbaan kukkittiin barrittiin elelleen barruu qaxxaamuraa tadhiirtii reebuutti qaxxaamurtu taani yoo achi dibi tolchani karfaffaa dabarte har'a kaleef guyyaa dheengaddaallee dhiire hedduutti raab walti jecha jalatti gangalachaa ba'e yoo miilaan dibbisanii mataan jikkisanii mataan dhoowwatan qomaan dhoowwatan ammoo feeta murxuxxaa roggollaa feetammoo barrisa garitti arganitti dabarte yoo toltammoo calaawwitti tolchan ammoo goolii keessaa birbirfatti kaan duratti dindiirfata kaan duratti jilbiiffata kafedhammoo jalatti qophanee akkuma danda'aniin ofirra dhoowwatan agi tokko tana dadhabeetiin mimmaan cobsaa tataateef ammoo gammachuun xinniqaa garuumti qajeele qajeela meeksikoo poorchugaal ispeen arjentiinaa deenmaark warra kaleefarra guyyaa dheengaddaa akkas akkas waltolcheetiin cinaachi lafaa waliin ga'ee duul kubbaa miilaa addunyaa keessaa ol baase biyyi soddomi lama baraq walti jedhe dhahumdhaanii kudhan ijaa waltafte sunillee saddeetii toltafuuf yaa'uu jira har'a kaleef guyyaa dheengaddaa qofa goolii 27tti gale dhiirti addunyaa raashaa keessatti gomedduu waltolchuu jirti. duul goosee warritti duul boochi jechuu oolare neeyimaarii fi roobertoon silaa biraazil lamaaf duwwaan dib tolchanii jennaan jari kun qaraa dhiir wal beektu marroo afurtama caalaa waliin taphate haga guddaan biraazilitti moo'a goolii hardhaa jigum jigeetti ka of jibbaate neeyimaar daqiiqa 51 keessa irratti goolii meksikoo keessa buufate roobertoolleen daqiiqa 88 tti lam tolchi jedheeti lamaaf duwwaan dhumatte biraazil tan waliin marroo sadeessuuf waancaa kubbaa miilaa addunyaatiif taphatte. roonaaldoof meesii fa'aa warra fa'aniitiin itti gangalchanii dorgommii keessa galchan roonaaldoo asi'achumaan taate waan hin ta'u nan gaafatina jedheetiin mataa buusee dabre istaadiyoomii keessatti wagaafatanii jennaan kiristiyaan roonaaldoo uraagaa'e guyyaa dheengaddaa isii mootee jennaan roonaaldoon silaa adoo jedhe reebuu coba kubbaa qomaan dhoowwadhe dhiitichi coba gumii bal'oo goos jechuu faallee nu danda'a guyyaa tokkochi sadii gaaf goolii sadii galfat kaan akkas jechuullee ni danda'a har'a immoo guyyaan akkasiiniti yaa keessa gale Poorchugaal Uraagaay lamaaf tokkoon keessa galchite Arjentiinaan ammoo Faransaay afuriif sadiin qaarifte Deenmaark Krooshiyaa sadiif lamaan fa'achiifte biitii galte kaan gammachuun gala kaan akkuma tokkoletti garumti galee gala Faransaayilleen Meesii fa'aa garaftee galchite Meesiin ammoo waan waancaa kubbaa miilaa ganna afuriin duubatti waan itti deebi'uyyuun fakkaatu yoo Faransaay diidumatti baafteetiin Arjentiinaa wayaa irraa fuutee taphataan isii ka durii Diyaagoo Armaandoo Maraadoonaa ufumaa fulumtaa'utti lafriga. humnatti hin ta'iniif malee silaawwanni waa walta lakkisanillee miti warri raashiyaa fi kirooshiyaa goolii eegammoo kalee akkuma jabaa goolii ofirra dhowwate dubbiin yoo mataan qajeele miililleen hin bada yoo mataan qajeele miilii hin badu raashiyaan taphum qaraa irratti saawudii shaniif duwwaan dhukkeessiti arjentiinaa immoo gaafum kirooshiyaa sadiif duwwaan cinaachi lafaan geet kaanii dubbii mataan badu raashiyaan sadarkaa kubbaa miilaatiin sadarkaa fiifaan baran baase torbaatameessoo jirti ispeen kudhaneessoo jirti. raashiyaan keessummaa kuma hedduutti kuma dhibba hedduutti itti dhufa dorgommii kubbaa miilaa tanirrallee guddoo dandeettii hin qabdu jedhaniin taane dubbiin akka jedhaniin taane kalee ispeeniin wal mixichaa oolte sa'aatii lama walirra turte taphataan ispeenii taphaan ispeenii caale gurbaan raashiyaa goolii eegi ikoon akiive goolii keessatti bindiirfacha kubbaa hedduu ofirra dhowwe jari kun tokkoof tokkoon gargar gale goolii karaa kubbaa taphataa Speen Sergiyoon dhiitetti miil namichi Raashaa namichi ganna soddomii sagalii ka daqiiqaas kudhanii lammeessoo irratti miil isaa dhooftee goolii ofiitti galche Raashaalleen daqiiqaa afurtamii tokkeessoo irratti calaawwatti tolchite tokkoof tokkotaa addubbiin walumsi gisaa oolan eegee immoo akkuma nama obbi'aa dhukaanii kubbaa adabbii keeyyatan akka hin dirifoo jennuuti adabbii dhiitan ijoolleen Raashaa dhiiticha axxiyyoo dhiitteen dhabdu taan ammoo barrisa dabarti taan goolii jalalooti Raashaa goolii eegu allaattuma kubbaa qilleensuma irratti buta taan itti barrisa akkuma kanaan dhiitichi shan keessaa lama ofirraa qabate ispeen ammoo taphaan jabaattullee kubbaa warri dhiitu hage guddaan kaan goolii irra barrisa dabra hage guddaan gurbaatti qabata ka ispeen ammoo goolii eegu goolii tokko qabeef raashaan biyyumaaf biyya isii keessatti shaampiyoonaa waancaa kubbaa miilaa addunyaa bara 2010 ispeen dha'um dhooftee qaarifte ganna 48 keessatti hagan geetteetu hin beektu raashaan raashiyaan ammaan tana kirooshiyaana walti marti namichi ispeenii taphatu andirees ineestaa lammata ispeenii fuula bu'eetiin akka tapha addunyaatiin taphadhuu jedhee kakate ispeen nam ganna soddomii afuriitti gurbaan kunneen jechuun ganna soddomii nam ganna soddomii afuriitti marro kudhanii lama taphate marro kudhanii lama tapha kudhanii lamaa keessa jechuun marro. marroo ganna kudhanii lamaa keessatti marroo dhibbi tokkoof soddomii tokko gara ispeenii taphate. tapha kalee irratti ammoo daqiiqaa 85 irralleetti xixiqquma raashiyaatti goolii hin galchine bari keenni jabaan kaane bari dansoomaa kaanii adabree jedheetiin innillee mataa buuseetiin keessa gale goolii takkitti inni bar 2010 keessatti wancaa kubbaa miilaa afrikaa kibbaa irratti galchetti ispeen shaampiyoonaa tolche inestiyaanii ji dabrellee barseeloonaa nagatti dhaamatee fuul chaayinaa deeffate qajeele. kirooshiyaanii gaafa arjentiinaa walti seente saba sadeenuu isiitti cinaachi lafaan ga'e tapharaa irratti sadiif duwwaan dhukkeessiti lammeessoo lamaaf tokkoon dhuktolchiti guyyaa dheengaddaa immoo adabbii sadiif lamaan duul kubbaa miilaa addunyaa keessa galchiti warra waliin taphatte kirooshiyaanii humni suniin deenmaarkilleen baraqqa walti jetti kaleellee saatiiwwan lama walirra oolan tokkoof tokko taphatabee eegee adabbii kaanii fi akkasiin moote gurbaan kirooshiyaa goolii eegu. sadii qabeef jari kun barana marroo sadii waliin sadeenuu sadii waliin taphate sadeenuu kirooshiyaatti moo'e taphataan kirooshiyaa zaaltaak daalik kubbaa adabbii dhiitee dhabullee biyyitii isa tanum keessumoote daqiiqa soddomaan duubatti ammoo beeljiyeemii fi jaapaanitti waliin taphachuuf yaa'u jira soddomallee geettuu gara daqiiqaa kudhan shanii keessatti warra waliin taphachuu yaa'u jira abbaan keessa faatee keessa gala keessa gala kaan ammoo waltumafa. Ammaan kan caqasuuf jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teenneegii jalqabne gara daqiiqaa kudhanii saddeetii tokko yaa'u jirra. Amma sirbaa wakkalaa jaarsoo kan dursanii kenna.
Aadaa kan qabnu akkamiin kabiyyaa kajeella. Aadaa ofii gate, aadaa ofii gate, daalleen aadaa biyya alcha. Aadaa biyya sullee melaalaateen natti ridansa. Gorfa jiitoo dhiiftee jarkeena kan amma nuunata. Gorfa jiitoo dhiiftee jarkeena kan amma nuunata. Aadaa kan qabnu akkamiin kabiyyaa kajeella. Yaa Oromoo tiyya, yaa Oromoo tiyya, aadaa kan ta'e jabeeffadhu. Hora Arsaa deemi, bu'ii malkaatti reeffadhu. Marga jiidhaa kuti, ororoof siqetee qabadhu. Garaa qulqulluudhaan dhugumaa Waaqa kee kadhadhu. Garaa qulqulluudhaan dhugumaa Waaqa kee kadhadhu. kajeella haaja kan qabnu akkamiin kabiyyaa kajeella laf dhalaan qabatan laf dhalaan qabatan aadanii dharaaniin qabatan aadaa abbaa kiyya hangafaa maandhaan wal kabajan waagijanni tokko yoomiyyuu lamaaniin kakatan aadaa abbaa keenya yoomiyyuu dharaaniin kakatan.
Wakkila jaarso galateeffannee waan afat dabarataam caqasaa jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Warri ammallee taphumdurii taphatuu fi jijjiirama Itoophiyaan keessa jirtu hin feene akka deemsi biiyya teenya keessa jirtu kana karaa nagaatti deemtu hin fedhu karaa irra gorsuuf daba hojjechaa jiraa jedha pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andaargaachoo. Ittaanaan muummee ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnin illeen sirna deemokiraasii hin qabne amma Itoophiyaa keessatti hin jiru hin jiraatullee jedha. Jara kunin hiriirri deeggarsa guyyaa dheengaddaa baahir daariitti bahan irratti ni jedhe mallaskaachoo ammaatti achi dhaqee utuutan nu erge tujubeen nutti.
eenyuyyuu utuu isaan hin dadammaqsin ganama bariidhaan gara istaadiyoomii guddicha baahar daaritti yaa'uu uummata jalqabe dilbata ganama naannoo sa'a sadii dirree sana guutee ture. pirezidaantiin bulchiinsa naannoo amaaraa obbo gadduu andaargaachoo kanneen irratti hirmaataniif aangawoota maqaa dha'aniyyuu dargaggootaan garuu goota humna jijjiiramaa ittiin jedhan hirmaattota hiriira sanaa irra jireessa akka ta'e dargaggoon illee akkasitti ture deebii ka kenneef. ittaansuudhaanis itiyoophiyaan baatilee xiqqoo darban keessa waggoota hedduuf nagaa dhabame keessaa ba'uudhaan nageenyi hangi tokko buufatee. uummata ishee sadarkaa tokko ta'an irratti kan argaman ta'uu yaadachiisan baatiilee xiqqoo darban keessa ummatichiif gareen muummicha ministeeraa haaraa ka dooktar abiy ahmed tokko ta'uudhaan maal akka baratanillee ibsaniiru.
አንድ ስንሆን የማይደፈሩ መስለው ይታዩ የነበሩ ተራሮችን መናድ እንደምንችል ተምረናል። ስንደመር
tokko innaa taanu gaarreen waan ittiin bu'amne fakkaatan jigsuu akka dandeenyu barannee jirra innaa walitti dabalamnu sibiila baqsuu akka dandeenyu argineerra innaa wal jaallannu biyya keenyaaf roobni dhiifamaa fi jaalalaa akka roobu hubanneerra.
obbo gadduun innaa kana jedhan garuu daandiin jijjiirama kanaa martinuu salphaadha jechuu mitii jedhan.
ዛሬ ሀገራችን ደስታና ፍቅር ብቻ የሚታይባት ሀገር አይደለችም። የእኛ አንድ መሆን የእግር እሳት የሆነባቸው ያልታደሰውና ያሮጀው ዘመን ቁማርተኞች ከእግር እግራችን
har'a biyyi keenya biyya gammachuu fi jaalalli keessatti mul'atu qofa miti tokkoomuun keenya kanneen isaan gube kanneen qumaara taphatan warree bara durii fi kan hin haara'in faana nudhaanii daandii keenya yaaddoodhaan gufachiisuu ennaa iyyaalan argamaa jiru biyyi nagaan olee nagaan akka hin bulle harki nagaan walitti diriirfatee otoo harka waliin fuudhin akka hafan hojii guyyuu kan godhatanii fi dhaabonni injifatamuu isaanii simachuu hin barbaanne naannoo keenyaa hin dhabamne.
hiriira uummataa guddaa kanarratti ba'ee haasaa kan dhageessisu yookaan keessummaan kabajaa. geggeessaan waltajjii sanaa aangawoota qofaan turre kan dubbatu uummatichas dabalatee ture keessummaa kabajaa ta'uun kan argaman ittaanaa muummicha ministeeraaf dura ta'an baayiden obbo Dammaqa Mokonnin gama isaaniin obbo Gadduu Handaargaachoo kanneen qumaara taphataniif warra durii humnoonni isaan ittiin jedhan yoo maaliyyuu godhan deemsa dimookiraasii Itiyoophiyaan jalqabde dhaabuu hin danda'an kan jedhan fakkaatu.
በዴሞክራሲ ግንባታና በሰብአዊ መብት አያያዝ ያለፉትን ስርዓቶች sirni ijaarruu fi ijaarsa dimookiraasii fi qabiyyee mirga namummaa laalchisee sirnaawwan darban abaaraa fi qeeqaa bara kanas gochaalee qaanessaa fi nama gaddisiisu raawwatamaniiru gatii guddaas kaffalchiiseera kanaan booda farri dimookiraasii haa ga'u jenneerra gocha keenya tokkoon tokkoonsaa dammaqinaan hordofaa adeemsi keenya toora dimookiraasii irraa kan jallatee fi mirga ummataa dhiitee yoo argame nurratti qabsaa'uu fi seera nu qabsiisuu qabdu.
gama biraan dilbatuma darbe Baahirdaariin malee magaalaalee giddugaleessaaf xixiqqoo ta'an kudha afur keessatti bulchiinsa muummicha ministeeraa haaraaf deeggarsa akkasumas waxabajjii kudha jaha uummata hiriira finfinnee keessatti ba'e irratti haleellaa raawwatame mormuudhaan uummata hiriira ba'uusaa itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii naannoo sana obbo Nigisuu Xiraa'uun raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru. hiriira istaadiyoomii baahirdaar guddicha keessatti geggeessame irratti lakkoofsi uummata hirmaatee kuma dhibba tokkoof kuma shantamatti kan hedamu ta'uu hangi tokko tilmaamaniiru jedha mallaskaachoo ammaa gabaasa baahirdaar irraa ergeen muummichi ministeeraa dooktar abiy ahmed deeggarsa isaaniif qabu ibsuuf jecha uummata baahirdaar keessatti hiriireef galata dhiyeessuu isaanii itti gaafatamaan waajjira muummicha ministeerichaa obbo Fitzuma Raggaa fuula tiwiitarii isaanii irratti maxxansaniiru gama biraan. dhiyeenya kan mana hidhaatii hiikaman birgaadeer jeneraal asaamminoo tsigeefaa kana booda amaaraa ta'uusaaf boquunsaa kan gadi jedhuuf lammii itiyoophiyaa ta'uusaaf kan qaanfatu hin jiraatu jedhan jijjiiramni jalqabame hundee akka gaffageeffatuuf kaqabsaan ta'ullee dubbataniiru jijjiiramni gara fuula duraa daandiinsaa kam jechuun gaaffii ka dhiyeessanillee jiru jedha mallaskaachoon birgaadeer jeneraal asaaminoof. aadde Immaawwaayish Alamuu kanneen hiriira kaleessaa irratti haasaa dhageessisan keessaati. Jeneraalichi mana hidhaatii gadhiisamuu isaaniitiif sababaan inni duraa uummata Itiyoophiyaatii jechuudhaan galateeffataniiru. Itti dabaluudhaanis qabsoo akka isaan hidhaadhaa gadhiisaman taasise kan deeggaran ta'uu dubbatan.
አሁን የተጀመረው መልካም የሰላም የዲሞክራሲ
amma kan jalqabame mirga nagaa dimookiraasiif akkasitti dhaabatanii dubbachuuf mirga qabaachuun daran hidda akka gadi jabeeffatu ni qabsoofna kana booda amaaraa ta'uusaaf boquu kan qaqqabatu lammiin itiyoophiyaa hin jiraatu carraasa kamiinuu warraaqsa uummata itiyoophiyaa kana jijjiirama uummata dhugaa gufachiisuuf kan fedhan dantaan isaanii kan jalaa tuqame yoo jiraatan kan ittiin qabsoofnu ta'uu keenya mirkaneessuu barbaannaa jedhan. jeneraal asaamminoo tsiggee waliin galmee tokko irratti matamanii itti murtaa'ee hidhaa keessa ka turaniif haasaa dhageessisuuf kan affeeraman kabiroon addemmaa waayush alamuuti addemmaa waayush adda baasuudhaan koree qindeessaa hiriira baahirdaar galateeffataniiru.
የባህርዳር ኮሚቴን ልዩ የሚያደርገው ለዘጠኝ ዓመት በስር የቆየነውን ለዘጠኝ ዓመት koree kan baahirdaar kan adda godhu waggoota sagaliif hidhaa keessa kan turreef. sagaleen uummata itiyoophiyaa haadha ga'amu jennee qabsaa'u keenyaaf kanneen mana hidhaa keessatti dararamaa turre kaleessa har'a ka dubbatame dhuguma kanneen jedhan karaa nuti jenne dhugaa ta'uu ka dubbatan qaamotii mootummaa waliin nu waamuu isaanii fi jechuun galateeffataniiru. addemmaa waayush adeemsa jijjiiramaa hanga yoonaa ta'e galateeffatanis gara fuula duraatti ta'uuf ka jiruuf garuu gaaffii qabaachuu isaaniin dhoksine.
ምንም እንኳን ኢትዮጵያዊነት ጥሩ ቢሆንም መዳመር በጋራ መኖር Itoophiyyummaan gaarii ta'us walitti dabalamuun waliin jiraachuun guddaa ta'us akkaataan achi as dhufasaa bifa kamiini mootummaa ce'umsaa hundeessuuf immoo isuma ture bo'oo nuu tarsa'e keessa dhangalaanaa jedhan. Addemmaan Waayyuush gaaffii kana innaa dhiyeessan uummati sagalee ol kaasuun deebii kenne aangoota waltajjiirra turanis ta'u kanneen biroo bira miirri mul'ate kan adda ta'e hin turre. kun kan kaleessa beekuuf waan nama ajaa'ibu fakkaata daran kan nama ajaa'ibu garuu aangawoonni dursanii dubbatan kana booda lammiiwwan itiyoophiyaa yaada isaanii baasanii dubbachuudhaaf uggurri isaanirra kaa'amu jiraachuun qabuu ka jedhu gochaan agarsiisuu isaaniiti jedha
sagantaarraa xumuruu dura mataa oduu sin dhageessaa naannolee guddataa jiran keessattuu uummanni jiraatu naannoo isaa dammaqiinsaan akka eeguuf muummichi ministeeraa. Dooktar Abiy Ahmed waamicha dhiyeessaniiru rakkoolee hawaasni dhiyeessu furuu irratti hojjetaa kan jiran muummichi ministeeraa kan rakkoo jiru hammeessuuf akkasumas jijjiirama jiru jeequuf beekaatti fuulleeffatan humnootiin kana irratti bobba'an qormaata biraa ta'uu haasawaa isaaniirraa ni mul'ata ture Dooktar Abiy har'a sabaa himaa biyya keessaaf akka ibsanitti keessumaa bulchiisa naannoo guddataa jiran irratti fuulleeffataniiru. afrikaa keessatti wal waraansa yeroo dheeraaf gaggeeffame keessaa tokko kan ta'e eertiraa fi itiyoophiyaa kan ilaaleen mariin karaa nagaa gaggeeffamuu isaa oduu gaariidha jechuudhaan abuniin kaatolikii roomaa poob firaansis faarsanii jiru dhaabbata oduu asooseeted pirees akka gabaasetti poob firaansis kana kan dubbatan dilbata kaleessaa amantoota waltajjii piitsbarg irratti sirna kadhannaaf argamaniif ture. Hoogganoonni biyyoota Afrikaa soddomni guyyaa lamaaf Mooritaaniyaa keessatti walga'ii taa'anii jiru. Oduun keenya kanuma.
Qophiiteen fixachaa qophiiteen fixachaa yaa'u jirra. Adoota jennu dorgommii waancaa kubbaa miilammaan tan Beljeemii fi Jaappaanitti waliin taphachuu jira. Nagaa isheen nagaa keessa nu bula sagantaa mana mara jalqaba.